ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ryikoshikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kabiri tariki mirongo ine n'imwe ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federika nkurikije na tomasi kamirindi tubahaye ikaze kandi ubu ni saa moya n'igice i bujumbura n'i kigali ni ukuri ikibazo cy'umutekano mu ntara ya kirundo umutekano wifashe neza cyane ahandi ko ndabikubwira twakoreye kubyiyumvira abanyagihugu batubwiye aho dusanze mu mitumba ko ahabo abahunze bava uyo ni nizigama reverien buramatari w'intara ya kirundo iyi nkuru uca kimwe n'izindi nkuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere
amakuru tuyahere muri somaliya aho ibyago bikomeje uyu n'uyu munsi imodoka yitezemo ibisasu yaturikiye iruhande rw'uburiro cyangwa se resitora yitwa banoda hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu i Mogadishu yahitanye abantu barindwi barimo abategarugori babiri abandi bantu umunani bakomeretse ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza kiratangaza ko umuvugizi wa al shabab yakibwiye ko ari bo bari inyuma y'icyo gitero kibaye icya kane ku banyamahanga mu minsi ine muri somaliya ejo kuwa mbere al shababu yatangaje ko ariyo yateze igisasu mu modoka yari itwaye abakozi ba unicef mu mujyi wa gorowe mu majyaruguru ya somaliya yahitanyemo batandatu n'uwo mwiyahuzi nawe arapfa yakomerekeje kandi abandi bantu umunani muri abo bitabye imana babiri bakomoka muri kenya umwe n'uwo muri uganda undi n'uwo muri afghanistan abandi babiri ni abasomali ku cyumweru al shabab yari yishe abasirikare batatu b'abarundi ba amisom mu mujyi wa lego mu majyepfo ya somaliya naho kuwa gatandatu al shabab yari yahitanye abasirikare batatu ba kenya nabo bo muri amisom mu mujyi wa delbio mu majyepfo ya somaliya sentare yo mu Misiri uyu munsi kuwa kabiri yaciriye urubanza Mohamed Morsi yahoze atwara icyo gihugu rwo gufungwa imyaka mirongo ibiri yarahatswe gucika urubanza rwo gupfa kuko sentare yari yamwagirije hamwe n'abandi bategetsi cumi na babiri hamwe n'abandi bamushyigikiye bahurikiye mu muhari Muslim Brotherhood ko bakoresheje uburyo bwo gutera ubwoba hamwe no gukubagura abanyagihugu nyamara sentare yavuze ko batakoresheje ubwicanyi ivyo birego vyerekeye imishamirano yabereye imbere ya presidence igihe abashigikiye umushigantahe Morsi bo mu hari Muslim Brotherhood batana mu mitwe n'abantu barikoragira imyerekano yo kwiyamiriza itegeko rishasha yari yafashe rivuga ko sentare zidashobora guhinyuza ingingo zifashwe na prezida umushigantahe Morsi yabaye prezida wa mbere atowe n'abanyagihugu mu gihugu ca Misiri yari yafashe ubutegetsi mu myaka ine iheze yemerera abanyagihugu ko bazogira kazoza keza inyuma yaho bagumukiye bakikura ko intwaro ya prezida Hosni Mubarak yamaze igihe kirekire cyane ku butegetsi yamara intwaro y'umushigantahe Morsi yaratumye abantu benshi bayiyamiriza gushikaho umukuru w'igisirikare Abdel Fattah el-Sisi amubogoza
muri afurika y'epfo minisitiri w'ingabo z'igihugu nosiviwe mapisa nyakura yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikari bo gutera inkunga ibikorwa byo kurwanya urugomo rumaze ibyumweru bibiri birenga rwibasiye abanyamahanga urugomo rwahitanye abantu barindwi abandi ibihumbi n'ibihumbi bahunze ibyabo mu mijyi ya johannesburg na durban bakomoka cyane cyane muri congo ethiopia malawi nigeria somalia na zimbabwe abanyafurika y'epfo benshi bamaze gutabwa muri yombi kubera urwo rugomo muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda abashikizamanza mu gihugu cy'ubutaliyano bafashe ingingo zisaba guhagarika abantu babiri barusinze mu isanganya ry'ubwato bwari butwaye abimukira ryabaye ku munsi wa mungu abo bantu bikekwa ko ari bo bafasha abantu mu mugambi wo kwimukira mu bihugu by'uburaya abo bashikizamanza ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba bavuze ko abo bantu babiri ari umudereva bw'ubwato bwo mu gihugu cya tunisiya hamwe na mugenzi we wo mu gihugu cya Syria bariga abo bantu babiri ko bari batwaye ubwo bwato bwarimwo igitiri c'umurengera w'abantu igihe bw'ibira burimwo abantu bashika amajana icenda ku nkengera y'igihugu ca Libya abo bategetsi bavuga ko abo bantu babiri batoye mu bantu mirongo irindwi barusimvye bariko barasambishwa inyuma yaho iryo sanganya ry'ubwato bwihaye inkumbi ribereye umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Australia Tony ca Australia Tony Abbott aherutse gufata ingingo zikabije zihasha abimukira uyu munsi yabwiye amenyesha makuru ko n'ibihugu vy'Uburaya bikwiye gufatira ingingo zikabije abimukira kugira ngo ntihagire abantu babandanya kugwa mu mazi bariko baragerageza kwimukira mu bihugu vy'Uburaya Irani irasaba ko imirwano ihagarara bidatinze muri Yemen kuri Perezida Hassan Rouhani guhagarika imirwano ibiganiro hagati n'abanyayemen y'abanyayemen ubwabo no gushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu niyo nzira yonyine yo kurangiza intambara nk'uko yabitangaje rero uyu munsi uyu munsi kandi indege z'intambara z'ibihugu icumi by'abarabu biyobowe na arabiya sawudite zakomeje kurasa ku nyeshyamba z'abahuti mu murwa mukuru wa yemen sana zigaruriye mu kwezi kwa cyenda gushize izo ndege zarashe no mu mujyi wa ibib mu kure mu burengerazuba bwa yemen izo ndege zimaze ukwezi zirasa ku bahuti uyu munsi kandi ubwato bunini cyane bwa leta zunze ubumwe za amerika butwara indege z'intambara bwitwa uss theodore roosevelt bwageze mu nyanja y'abarabu hafi ya yemen busanzeyo andi mato y'intambara icumi y'amerika amazeyo iminsi minisiteri y'ingabo za amerika yatangaje ko ayo mato afite inshingano yo kubungabunga umutekano w'imihora mpuzamahanga anyuramo ibicuruzwa umuvugizi w'iyo minisiteri colonel steve warren yateye utwatsi amakuru avuga ko ayo mato mu by'ukuri agiye gufata amato ya irani yaba agemurira intwaro abahuti muri yemen amerika imaze iminsi ivuga ko ifite ibimenyetso simusiga byemeza ko irani iharera intwaro abahuti umuryango w'abibumbye hagati aho uvuga ko intambara yo muri yemen imaze guhitana abantu barenga magana atandatu abandi bagera ku bihumbi ijana bahunze ibyabo Sekretari wa Departement ya Leta y'Amerika John Kerry arashimagiza politike nshasha ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku gihugu ca Cuba hamwe n'imigenderanire mu vyerekeye indero n'inyigisho amasoko ntanganguvu hamwe n'ubudandaji hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu vyo muri Amerika Latina umushirantahe Kerry yavuze ko inama nkuru yo muri ivyo bihugu yabereye mu gihugu ca Panama mu ntango z'uku kwezi yari inama igira indwi ariko ngo mu vy'ukuri iyo nama yari inama ya mbere kuko bwari bubaye ubwa mbere igihugu ca Cuba gihawe uburenganzira bwo kwijamwo umushirantahe Kerry yavuze ko we hamwe na Perezida Obama bagize inama na bagenzi babo b'igihugu ca Cuba igihe c'iyo nama yabereye mu gihugu ca Panama inama ya mbere nk'iyo ibaye kuva mu myaka yo mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itanu perezida w'igihugu cya cuba paul raul castro yabwiye umushingantahe obama ko yiteguriye kuyaga ku bibazo bitandukanye ivyo bihugu bitabona co kimwe birimwo ikibazo c'agateka kazira muntu hamwe n'ubwigenge bwo gutangaza amakuru yaremeye ko hari kiri ibibazo ibihugu byabo bitumvikana ko yongera avuga ko gutorera inyishu ivyo bibazo bizofata igihe kirekire yamara abategetsi bose muri leta z'ubumwe za amerika ntibanezerewe n'utwo twigoro two gusubira kunga imigenderanire n'igihugu ca cuba ivyo biganiro vyabereye mu gihugu ca panama vyaranebaguwe cane n'abashingamateka hamwe n'abandi banyapolitike barega perezida obama ko ashigikiye leta itwaza igihugu igitugu
radiyo yacu muteze amatwi ni gahunda tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu saa moya n'igice saa mbiri ku mugoroba tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya imeri radiyo yacu ayirobazo gmail akaburungu komu na facebook kuri aderese ve wa radiyo yacu no ku rubuga rwa interineti kuri veve wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu amakuru yo mu biyaga binini abanyeshuri baserukira abandi bo muri kaminuza y'uburundi bashika amajana abiri na mirongo itanu bakoze imyiyerekano bagana ibohero rikuru rya mpimba kuramutsa bagenzi babo bafungiweyo mugabo igipolisi caciye kibasubiza inyuma bageze mu nzira ni inkuru ya desire hatonimana urugendo rw'amahoro rw'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bambaye impuzu zirabura bagana ibohero rikuru rya Mpimba ku- gusuhuza bagenzi babo babiri bafunzwe kuva ku munsi wa kabiri w'indwi iheze ntigwakunze kuko nko ku metero zikeya ku kiraro camuha umuntu agana komine ya Musaga igipolisi nticakundiye ko abanyeshuri barengana
Amaze kujikana
Abo banyeshuri mu mutekano ntangere bace basubira muri kaminuza y'u Burundi muri kampisi ya Mutanga aho Simo Marie Rwasuma arongoye abo banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi yaciye amenyesha yuko ngo batazohengeshanya kurondera ubutungane kuri bene wabo bafunzwe bazira ubusa.
kubera rero ayo makuru twari dufise yuko hari abo bipfuza gufata twebwe n'ubu turavuga yuko naho boshaka bakadutayo mu gasho twese ntibisanzwe ariko twe tuzi ko duharanira ubutungane mwishira hamwe rigiteka riharanira agateka kazina muntu mu Burundi bamenyesha yuko kugaragaza umubabaro canke umunezero w'umuntu ari uburenganzira bwa kiremwa muntu ariko ababikora bose ngo bomenya yuko hari amategeko asabwa Anshera niko yagize arongoye ishira hamwe rigiteka murazi ntibasaba uruhusha mugabo baramenyesha nimba batabigize ishyirahamwe ry'igiteka rikeneye yuko amategeko akurikizwa umuntu amenya aho agarukiza kuko burya bure ubwigenge bw'umuntu no kumenya umenya aho ugarukiza aho uhera n'aho ugarukiza nawe tukagira tuti nivyo n'abagaragaza ah, akababaro kari ku mutima ni uko nabo nyene bo- bomenyera bakamenyesha ko bazogira imyiyerekano kurya bi- bi- mu itegeko biri urumva gusubizwa inyuma bata- batabimenyesheje n'ibisanzwe mugabo gukubagurwa nico kidasanzwe tubamenyeshe yuko naho abanyeshuri basubijwe inyuma barahiye bararengwa yuko buri wa kabiri bazoza barambara impuzu zirabura mu kwifatanya na bagenzi babo bafunzwe abo bafunzwe bakaba bagirizwa ko batutse umukuru w'igihugu hari kwa gatandatu w'indwi yahera mu gihe umugambwe CNDD-FDD wari kuragira imyiyerekano mu gisagara ca Bujumbura Desire Atungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze desire umubare w'abarundi bahungira mu rwanda na n'ubu uracyakomeza kwiyongera umuyobozi w'intara ya kirundo nziga masabo reverien amaze kuvugana na frederic nkundikije frederic rero m- mburamatari yakubwiye yuko koko ko izo mpunzi zigihunga nawe yabyiyemereye arakubwira uko byifashe tubona yuko igisigira cy'abahunga aho kugabanuka kiguma cyiyongera kubera natwe rero urumva biradutangaza kubera ko ingingo zose dufata i- ku byo bavuga ati biduhunga ibi ibi, duhunga ibi mm, twafashe ingingo zidasanzwe ku ki- ku buryo umutekano ubungabungwa ariko tubona baguma bahunga Eh, twarongereje aba- abajejwe umutekano ku masite b'abadeplase eh, ibibazo bahora bavuga ngo ngo abantu baragira siporo nta bantu bakigira siporo ibibazo byo bavuga ngo ngo ngo abantu barakizura mu ijoro nta bantu bagikizura kiretse abajejwe umutekano ariko tubona ibi- ibiharuro biguma vyi- vyo- vyongerekana ntituzi rero izindi mvo zituma abantu bahunga kuko nta nimvo n'imwe kuko intara iratekanye nta muntu n'umwe arya ugwara uwundi amoko yose abanye neza iyo mubitohoje mukaraba neza ikintu mwibaza zaco bagituma bahunga kandi muvuga ko ico kibazo cimbonera kure cyane cyane bari bashikirije mwagitereye umuti ikintu mwibaza zaco bagituma babandanya bahunga ku gitigiri kingana gutyo niki turabona yuko umengo hari imvo za politike kuko tugiye no kubaraba mu, mu makambi y'impunzi ubwa mbere bo baza batubwira ibibazo kuko kumva ko atari ibibazo umunye- umwenegihugu yoshikiriza nko mu kirundo kuko n'ibibazo biraba biraba abarundi bose hari abavuga ati umukuru w'igihugu ntaravuga ko azitoza cyangwa ko atazitoza ikirumva ko ari ibibazo birengeye umwenegihugu wo mu kirundo ni ibibazo biraba abarundi bose byo kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo azitoza cyangwa anazitoza ikibazo cy'umwenegihugu yovuma- yo- yo- cyotuma avuga ngo arataye urugo rwiwe abandi nabo bakadushikiriza ibibazo bidasanzwe ngo ngo ngo hari ababikira bishwe ngo nta butungane bwabakorewe ko ngo hariho ntuzeya ngo amadosiye y'abajournaliste ngo bafunzwe n'ibindi ubona yuko ari ibintu batamikwa n'abantu n'abanyepolitike nkumbure bamwe birirwa baravuga no ku maradiyo y'u Burundi yuko hariho abadashaka amatora biyumvira yuko tuja mu ntwaro ufata kibanza tukabona umengo rero ni ibintu abantu babatamise kuko ayo majambo ni amajambo arengeye umwenegihugu yuko yovuga ati dataye urugo na cyane cyane umwenegihugu wo mu ntara ya kirundo I- ibyo twumva ku maradiyo tuvyumva twese n'abandi barundi b'izindi ntara ugasanga umunyakirundo niwe ariko arahunga yamara uh, mu shena y'uburamatari ikibazo abanyagihugu bahunze gishobora ku- kigoye cyane kurusha uko mubivuga kubera amakuru twahawe n'amenyesha amakuru bacu bari mu Rwanda avuga ko abo banyagihugu babayeho nabi abantu botegera nabi rero ukuntu abantu bo baho mu buzima bu- bumeze gutyo ata kintu cyo bahunga mwararavye neza ku kibazo cy'umutekano wabo cicariwe eka cyateruye inyishu ni ukuri ikibazo cy'umutekano mu ntara ya kirundo umutekano wifashe neza cyane ahandi ko ndabikubwira twakoreye kubyiyumvira abanyagihugu batubwiye aho dusanze mu mitumba ko aho abahunze bava kumviriza n'abajejwe umutekano mbese natwe turagira ingendo nyinshi turi kumwe na komite y'intara ijejwe umutekano dukora n'amakomite y'amakomine kugira batubwire aho babona bose hari akantu kavuga ati akane mwogakora nkumbure twoguma ngaha hari badusaba amapozisiyo nyine y'igisirikare n'abasirikare komanda w'akarere ka kane ka gisirikare yahavuye arumvika abasoda atari nuko anafise na benshi cyane kuko benshi bari mu ntuzeya mu mamisiyo yo hanze ibyo byose turabikora aho bavuga ngo abapolisi ni bake ku makando de place turabikora dushyiraho abanduza abandi bapolisi kugira turabe yuko abantu boteka mugabo bakaguma bagenda twebwe rero tubona yuko nkumbura hari ibyo batunyegeza babwirwa n'abandi kubera ko yaba ari ikibazo cy'umutekano muke ibyo twakoze no kuri byo navuga ko bihagije kugira ngo umuntu yumve yuko aremye mugabo ikindi nacyo ni uko twanabonye yuko n'iyo tugiye kubagendera nk'ubu duheruka itariki cumi na zitandatu bahatse ko dutahana abashaka kwisubirira inyuma turiyumvira rero n'ingene aho twari kumwe baterukiye leta y'u rwanda banka yuko dutahana abantu kandi bashaka kubavuga twe twutaha tukiyumvira ati inyungu n'iziye ngo ntiharindire hasiteri ninde gukorana na leta y'u burundi na leta y'u rwanda kandi iyo kambi kiri kambi ifata kibanza byose biratuyobe nkumbure rero twebwe tuvuga tuti hari izindi mvu atari imvu zo kuvuga ngo umutekano mu kirundo ntuhari sinabumvise neza mwaba muri ko muvuga ko abategetsi bo mu rwanda boba bafise inyungu ku mpunzi z'uburundi zita igihugu zikaja mu rwanda twebwe ntidushobora kubyemeza mugabo twebwe gusa ni uko none iyo banse yuko abantu bashaka gutaha two batahana bakavuga ngo bizongera kuvugana na nasi kandi iyo kambi itaraba ikambi y'impunzi ikiri kambi yifata kibanza none babatumiye iki ikindi nacyo ntuzeya abajabuka basanga amabisi ya seri yabategereye ku mupaka w'urundi n'u rwanda muri za komine bugabira za komine busoni bagasanga muri ayo mabisi harimo n'indya babagaburira
uyu yari buramatari w'intara ya kirundo nzigamasabo reverien yaganiraga rero na frederic nkundikije ku kibazo cy'abarundi bakomeje guhungira mu rwanda ari benshi
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
urubyiruko rero mushonje muhishiwe tugume mu rwanda umushinjacyaha yasabye urukiko guhanisha steven baribwira umuhungu na bagenzi be igihano cyo gufungwa burundu n'indi kiza akababaro zingana na miliyoni mirongo itanu y'amafaranga y'u rwanda umushinjacyaha bakurikiranyeho kwica umuryango w'abantu batandatu mu murenge wa byimana mu karere ka muhanga ni mu ntara y'amajyepfo y'igihugu ibyo byabaye mu mwaka ushize abaregwa bo bahakana ibyo byaha eric bagira ubusa araduha ibindi bisobanuro abaregwa ari bane bagaragaye ku kibuga kiri mu murenge wa byimana bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa babiri babiri basangiye amapingu rubanda rubazomera ariko bagaragara nk'abakomeye ku maso steven baribwira umuhungu ufatwa nka kizigenza w'itsinda ry'abantu bane yarasanzwe afungiwe ibyaha by'ubwicanyi yarakatiwe imyaka makumyabiri y'igifungo ibyo abyemeranyaho n'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha byo kwica umuryango wa ngayaberura nawe uri muri gereza ku zindi mpamvu buvuga ko yishe abantu batandatu icyarimwe mu murenge wa byimana avukamo abaziza ko bari bamwirukanye nyuma yo kumva ko ashakishwa n'ubuyobozi bwa gereza ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko inzego z'ubutabera uregwa yanyuzemo zose yazemereye ibyaha imbere y'umucamanza baribwira umuhungu yavuze ubugira kabiri ko icyaha cy'ubwicanyi atacyemera ashimangira ko ikimuteye kwivuguruza mu ruhame ari ugushaka kuvugisha ukuri yabwiye umucamanza ko yatawe muri yombi ngororero mu masaha ya saa sita z'ijoro aho bamusanze n'abantu mu magambo ye yise ko bari nk'agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro ko bamutungaga imbunda zo mu bwoko bwa masotera bamusaba kumanika amaboko hejuru bamubwira ko yibeshye bamurasa kuko ngo izo masotera zitari pirate avuga kandi ko yakubitwaga insyi n'imigeri umucamanza yamusabye ibimenyetso ku byo yavugaga uregwa atanga umwanzuro mu nyandiko ku mucamanza n'ubushinjacyaha ni umwanzuro utatinzweho urukiko kandi rwabajije uregwa n'ibiryo yicara ubuzu yararikuriwe aho yanyuze hose mu butabera baribwira umuhungu asubiza ko bamutaye muri yombi bamugendaga iruhande aho yajyaga hose ku buryo ngo kuba yahakana ibyo yari yavuze bitari bumworohere ibyo yemereye imbere y'umucamanza wa mbere baribwira umuhungu yavuze ko yabitewe no kuba urubanza rutari rwakaburanishijwe mu mizi ubwiregure bwa baribwira umuhungu na bagenzi b'ubushinjacyaha burifata nk'ibinyoma ko bagombye kuba bagaragaza ibimenyetso simusiga ko bakorewe yicara ubuzu uru ni urubanza rusaba ubushishozi bukomeye bw'umucamanza kuko ubwo ababuranyi bireguraga bahakana imbaga ibakurikiye yigaragaza amarangamutima adasanzwe arimo kubakomera abandi bakimyuza ku byo bavuga biragaragaza ko rubanda yarangije guhamya abakekwa ibyaha umucamanza yibukije ko igihe cyose uregwa ari imbere y'ubutabera aba akiri umwere ariko ntibyigeze bihagarika amarangamutima yabo uzayisenga rivine na tito mugemanyi baburana muri uru rubanza kubera ikote ubushinjacyaha buvuga ko bakundaga gusimburanamo bambaye iryo ngo barisanze hafi y'umuryango wa ngayaberura wici wabe abo bavandimwe babiri bahita batabwa muri yombi iri byazamuye ibibazo bikomeye ku rukiko bituma ubushinjacyaha busabwa kujya kurizana abaturanyi b'abaregwa bahakana ko uwayisenga na murumuna we mugemanyi batigeze bagaragara bambaye iryo koti yaba baribwira umuhungu n'aba bavandimwe babiri barahuriza ku kuba bataziranye ngo bahuriye muri gereza baregwa ubwicanyi hagaragaye gushidikanya gukomeye k'umucamanza kuri iryo kote ubushinjacyaha bwafashe ntiburijyane muri laboratwari ngo hamenyekana baryambaraga niba koko n'ayo maraso agaragaraho ari ay'abantu mu kwanzura ubushinjacyaha bwasabiye steven baribwira umuhungu kuzafungwa burundu ndetse n'abavandimwe uzayisenga rivine na tito mugemanyi ndetse n'indishyi z'akababaro ku muryango wa ngayaberura zingana na miliyoni mirongo itanu z'amafaranga y'u rwanda baribwira umuhungu yasabye kuba mu bushishozi bw'urukiko rwazatesha agaciro inyandiko mvugo zose ubushinjacyaha bwagendeyeho bumushinja kuko ngo yazikoze arengera ubuzima bwe bwari mu kaga kandi hagakorwa iperereza ryimbitse ku muryango wabuze abawo ubu bwicanyi bw'abantu batandatu mu rugo rumwe mu murenge wa byimana barimo abana batanu na nyina bwabaye mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize wa bibiri na cumi na kane imyanzuro y'uru rubanza izamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka mwaka ariko bagira ubusa ijwi rya amerika ruhango mu majyepfo y'u rwanda
bamwe mu bahoze ari abasirikari b'umutwe wa M23 wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari impunzi mu Rwanda bemeye gusubira mu gihugu cyabo umuhango wo kubasezerera wabereye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba Asumuta Kaboyi yarariyo ubu turi kumwe kuri telefoni Asumuta wiriwe neza
Wiriwe Thomas None uwo muhango wari umeze ute
uyu muhango rero intumwa zaturutse muri kongo zaje zibwira impunzi ko zije kubatwara ndetse ku ntangiriro impunzi zirabyishimira cyane zikoma amashyi ndetse banavuga ko bose bashaka gutaha ariko bigeze mu kibazo cy'uko impunzi zari zitangiye kubaza ibibazo izo ntumwa zaturutse muri kongo hanyuma baturutse muri kongo bavuga ko nta kibazo na kimwe basubiza impunzi zisigaye ngo nta muntu n'umwe ushobora gutaha mu gihe cyose bataramenya icyo amasezerano yabereye nayirobi ndetse n'iyabereye adisabeba abaha imbabazi rusange leta ya kongo itari yabizeza izo mbabazi rusange impunzi zivuga ko nta n'imwe yemeye gutaha bakagira banavuga ko ngo abagiye mbere bashobora kuba barishe ngo abandi bicishije inzara ibintu byinshi cyane binyuranye navuga ko itari cyazimbiye intumwa za leta ya kongo ndetse n'intumwa za leta y'u rwanda zari zabaherekeje kirangiye kitabaye abari bemeye se gutaha bigeze babatangariza umubare wabo
hari lisite y'abantu ijana na makumyabiri na babiri bo ngo bahawe imbabazi nibo ku ikubitiro bashobora gutaha ariko intumwa ya leta ya kongo ivuga iti niba ushaka gutaha icyo kivunge cyose cyari kiraho cyavugaga ati twese turashaka gutaha ariko ngo babuze ikimusiga cyerekana ko bazagirira amahoro mu gihugu cyabo bose na babandi bagiriye imbabazi bari kuri iyo lisite bose bisubiraho baravuga bati ntabwo tugisashye ni amayeri ya leta ya kongo yo kugira ngo itwicishe inzara yo kugira ngo tujye gufungwa habayeho n'umwuka utari mwiza rwose wo gusuzumwa abayobozi bari baturutse muri kongo barivumbura izo mpunzi zirivumbura ziragenda gukorana amagambo gikomeye cyane
ubwo se nk'abo bose bahungiye mu rwanda bari abasirikare b'inyeshyamba hari imyenda ya gisirikare mbese wababonye ute bameze bate hari imyenda ya gisirikare bafite baba mu mahema babayeho bate
oya hari baba mu mazu magari nta mwenda n'umwe wa gisirikare bari bambaye ndetse n'umuyobozi wabo rumiza yavuze ati natwe ubwacu bavuga ko tutahawe imbabazi ariko dukwiye kugirirwa imbabazi kuko ntabwo tukiri muri ya mitwe yitwaje intwaro ahubwo tugiye kuri wa politike ntabwo tukiri abantu barwana bari bambaye rero imyenda yabo isanzwe ariko abayobozi babo ba runiga n'abandi basirikare bakuru baba bambaye za kositimu basaga neza cyane nk'abantu kuko bakiri nk'abantu bagaragara kuko nk'abantu bayoboye abandi
runiga yari umukuru wa gisivile wa M23 nawe abaho ngaho ingoma
nawe arahava ndetse n'abasirikare bakuru we anavuze mu kanya bisa nk'aho bisoze itangazamakuru zamwegera ndetse ni ukuvuga ngo ibyari bigenewe uyu munsi birapfuye aravuga ati ikigaragara ni uko bipfuye ariko kandi ni intambwe bavuga yuko ngo bifuza noneho minisitiri w'ingabo ko ariwe wenyine wazaza kuganira n'izo ngabo zabo zari iza emuventi none se kwasaba minisitiri w'ingabo wa kongo uwaje akuriye izo ntumwa za za repubulika iharanira demokarasi ya kongo we ari mu ruhe rwego
ni koroneri bavuga ko ngo ari umujyanama wa perezida kabira mu byerekeranye na gisirikare buri umuntu wo mu rwego rwo hejuru ariko bavuga ko bamwitaga n'abandi basirikare bahoze mu mutwe wa emuventi bavuga ko ngo ari abantu b'abatekinisiye kuba rero yanze kubasubiza ibyo bashaka kumubaza nk'ibibazo byabarakoze cyane ntibongera no kumva ijambo na rimwe yababwiraga kuko babwiraga ati mwitahire iwanyu mujye muri congo mwongere kurya ubugari n'isombe noneho ahubwo babigiramo ibintu birebire abantu b'abagabo ntabwo bakangisha ibiryo bakora nk'aho nyine nta kinyabupfura na gike bongeye kumugirira ubwo hagati aho nta yindi gahunda bahanye
nta yindi gahunda bahanye runiga nuko we baravuze ngo ejo ariko nta kwerekana ko ejo minisitiri w'ingabo azajyayo delegasiyo ya kongo yari yaje ivuga ko indege izaza kubafata ejo n'amakamyo azaza kubafata ingoma ejo akabageza ku kibuga ariko ibyo ikibi cyose birangiye kibaye kuko nta n'umwe uzagenda leta y'u rwanda yo ivuga ko izakomeza nyine itazataha kubatunga nk'uko yari isanzwe ibatunga asumu kaboyi ndagushimiye nibutse ko uri ingoma aho bamwe mu basirikari bahoze ari abo mu mutwe wa emuventi bashaka gutaha none rero nk'uko bitubwiye byapfuye inshuti rero zacu muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twateguriye thomas muri somaliya imodoka itezemo ibisasu yaturikiye iruhande rw'uburiro cyangwa resitora yitwa banoda hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu imogadisho yahitanye abantu barindwi barimo abategarugori babiri abandi bantu umunani bakomeretse ashabab yabwiye ikigo ntaramakuru reuters ko ariyo iri inyuma y'icyo gitero igitero kibaye cya kane mu minsi ine ku banyamahanga bari muri somaliya barimo abasirikari batandatu ba misom batatu b'abarundi na batatu ba kenya sentare yo mu gihugu cya misiri uyu munsi kwa kabiri yaciriye urubanza muhammed morsi yahoze atwara icyo gihugu rwo gufungwa imyaka mirongo ibiri muri afurika y'epfo minisitiri w'ingabo z'igihugu yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikari mu gutera inkunga igipolisi mu bikorwa byo kurwanya urugomo rumaze ibyumweru bibiri byibasiye abanyamahanga muzi neza ko bamaze gupfamo barindwi abandi ibihumbi bahunze ibyabo mu mijyi ya johannesburg na dorban
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri peter handley yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na arimasi fatuma yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federica nkurikije na thomas kamirindi na hejo mu gitondo rero nk'uko bisanzwe guhera saa kumi n'imwe n'igice kugera saa kumi n'ebyiri n'igice kandi ibyo biganiro mushobora no kubyumva kuri telefone zanyu zigendanwa mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.